n'ijwi rya amerika ubu ijwi rya amerika rirabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwe mugitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva ijwi rya amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na aloyizi bigirimana nije ndongoye ibiganiro uyu munsi ni ku wa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi inyuma yayo turabashyikiriza ikiganiro cy'amagara y'abantu kira gitegurirwa mu burundi naho guhera saa kumi na zibiri twabateguriye umuziki tubaye turabaha ikaze dutangura ibiganiro by'uyu munsi tubashyikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo
urakoze haloyiza mwaramutse mwese tuzindukanye kuri radiyo ijwi rya amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya somaliya aho abasirikare mu gis- aho abategetsi mu gisa- mu gisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika batangaje ko hari umusirikare wa amerika yiciwe mu bikorwa byo kurwanya abagwanyi ba al-shabab muri somaliya kuri uyu wa gatanu igisirikare cya amerika cyavuze ko uwo musirikare yiciwe ku birometero mirongo itandatu na bine uva mu buraruko bwa mogadisho ku mugwa mukuru wa somaliya perezida donald trump wa amerika yahojeje umuryango w'uwo musirikare yahitanywe n'icyo gitero yongera ashimira abagabo n'abakenyezi bari mu gisari- mu gisiri- mu gisirikare cya amerika ku butwari bwabo itangazo ry'ubuyobozi bw'ingabo za amerika ishami rishinzwe umugabane wa afurika ryavuze ko abasirikare ba amerika bari mu gikorwa cyo kugira inama no gufasha ingabo z'igihugu cya somaliya mwamenya kandi ko umugwi w'abagwanyi al-shabab ukorana n'umuhari al qaida ukaba umaze imyaka ugerageza gutembagaza leta no guhindura somaliya kugira ihinduke leta igendera ku mategeko ya kisilamu igisirikare mu cy'ubushinwa kigwanira mu mazi cashikirije kuri uyu wa gatanu umurongozi w'abasuma mu- b'ubwato yari yafashwe mu kwezi guheze kwa kane inyuma y'aho umugwi arongoye ugeragereje kwiba ubwato bika- bikawunanira uwo mugabo azwi ku izina rya abdikarim salah hamwe na bagenzi be babiri ubu bari mu minwe y'abajeje umutekano ba somaliya mu ntara ya puntland ku kivuko cya bosaso kiri ku kiyaga gitukura colonel yasin ali nur arongoye igipolisi muri iyo ntara yabwiye ijwi rya amerika ko abo bagabo bazoca barenguka imbere y'ubutungane Abdima- abdimajid samatar umuyobozi mu bushikiranganji bujejwe uruja n'uruza mu mazi yatangaje ko umwe muri abo bambuzi abafashwe yagirizwa kuba yari amaze kunyuruza ubwato inshuro mirongo ibiri na zitandatu bikavuga ko ashobora kuba ari salah yari asanzwe arongoye uwo mugwi w'abambuzi frederic de clerc tabombeki hamwe na garema motlante, Mo- motlante bompi bahoze ari abarongozi b'igihugu cya afurika y'epfo bateye akamo kihutirwa kuri uyu wa gatanu ku bijyanye n'uko hofatwa ingingo yo guhagarika ibibazo bya politike biri muri icyo gihugu muri kino gihe abategetsi batangaje ko amashyirahamwe yabo hafise imigambi yo gutanguza ibiganiro mu gihugu bakavuga kandi ko hatanumwe ashobora guhakana ukuri muri iki gihe ko hari ibibazo bya politike bibangamiye bimwe bikomeye igihugu n'ubutunzi bwacu haraheze amezi atari make perezida jacob zuma wa afurika y'epfo ari ku butegetsi kuva mu bihumbi bibiri n'icenda yagirizwa amadosiye yerekeye kurya ibiturire ingingo yafashe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu yo gukura mu mabanga yiwe umushikiranganji ajejwe ikigega pravin goldan yatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi baja mu mabarabara aho basemerera amajambo asaba ko perezida zuma yotanga imihoho ivyo vyatumye kandi afurika y'epfo itakaza icizere ku bijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga hamwe n'itunganywa ry'ubutunzi frederic de clerc umwe um- umuperezida wa nyuma wo ku ntwaro ya kajyanisha miryango ya apartheid avuga ko igihugu cya afurika y'epfo gihanganye n'ibibazo bikomeye kitari bwagire kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na kane akavuga kandi ko ikibazo gihari ari uko perezida zuma atacubahiriza ibisabwa n'ibwirizwa shingiro muri siriya amasezerano aheruka gutegwa kw'ikumu atekanya amahoro ateka, atekanya amahoro mu turere tumwe tumwe yashizwe mu ngiro mwi- muri iri joro isaha ya saa sita mu masaha yo muri somaliya alexander lavrentey umu- intumwa y'uburusiya mu biganiro vy'amahoro i kazakhstan yatangaje kuri uyu wa gatanu ko ikoreshwa ry'indege z'ingwano muri utwo turere ari kizira lavrentev avuga kandi ko ico kibazo kitazosubirwamwo ayo masezerano yashyizweho n'uburusiya turukiya hamwe na irani ku munsi wa kane mu ntumbero yo gushyiraho uturere turangwamwo amahoro kugira baheraheze intambara imaze imyaka itandatu ayo masezerano hatekanya kandi gushinga ingingo zo kugabanya intambara mu turere abagwanyi bari barigaruriye yamara naho biri uko biboneka ko ibi biganiro bimaze kuba inshuro zine bishobora kuba ataco birashikako ivyo bikavugwa mu gihe atawuzi nimba ayo masezerano azoshobora gushirwa mu ngiro mu gihugu cy'ubufaransa abakandida ku nshuro ya kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu azoba ejo ku munsi w'imana biyamamaje ubwa nyuma kuri uyu wa gatanu umukandida w'umuhari en avant emmanuel macron na marine le pen wo mu mugambwe front national barangije igikorwa cyabo cyo kwiyamamaza mu kugendera ibice bitandukanye by'ubufaransa hamwe no gushikiriza amajambo ku maradiyo no ku mateleviziyo yo mu gihugu mu gihe abakandida bariko baraheraheza kwiyamamaza kuri uyu wa gatanu ibiharuro vya nyuma vyatohojwe vyerekana ko umukandida emmanuel macron ari waza imbere y'uwo bahiganwa marine le pen ku bice mirongo itandatu kw'ijana vy'amajwi kuri mirongo itatu n'umunani vya kw'ijana vya marine le pen macron yatangaje ko ari hamwe atsinze amatora aza yarahisemwo uwuzomubera umushikiranganji wa mbere n'abanyagihugu babajijwe kuri uyu wa gatanu ibice mirongo itandatu n'umunani ku ijana nibo batangaje ko bazoja gutora atagukekeranya kurimwo aha ni haya makuru twabateguriye avugwa hirya no hino ku isi agarukiye mugenzanje aloyize nawe agiye kuhashikiriza amakuru avugwa mu karere hanje turasubira mu kanya kari imbere muwandanye muryoherwa n'ibiganiro vya radiyo ijwi rya amerika
turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika inkuru y'incavutu ishobora guhindura inyifato n'imibereho y'umuntu ayibwiwe ukuyinga ni imwe mu ngorane zikunze kwibonekeza ikindi umuntu aratakaza ubwenge akavuga ibitaroranye nk'uko abahinga mu by'inyifato n'imibereho babimenyesha byongeye inkuru y'incavutu iratuma umuntu yumva atamutekano afise aha ni mu gihe iri mu bikoresho byo guhohotera abantu icigwa cakozwe n'igisata c'ubushakashatsi mu vya politike ca kaminuza ya siriya cerekana ko amajambo ashobora gukoreshwa mu guhohotera abantu ku bice mirongo ine na bitatu kw'ijana ubwoba budasanzwe bushobora kuva ku majambo umuntu yumvise amuca umutima amakuru dukura mu bihugu vya buraya amenyesha ko mu bihe vy'amatora y'abakuru b'ibihugu havugwa amakuru menshi afatiye ku bihuha ukuba mu ruhagarara ni iyindi ngaruka y'inkuru y'incavutu inkurikizi ku bantu bamwe bamwe ni kuribwa mu mushishito iyindi ni ukugira akayabagu karengeje canke kakabura rwose nk'uko ishirahamwe ritabara imbabare american red cross ribimenyesha tumenyeshe ko inkuru y'incavutu itama ishoka igira ingaruka mbi ku magara y'abantu kuri bamwe zishobora kwigaragaza inyuma y'indwi canke inyuma y'amezi nk'uko ishirahamwe american red cross ribandanya ribimenyesha mu kiganiro cacu c'uno musi turabira hamwe ibijanye n'ingaruka z'inkuru y'incavutu ku magara y'abantu kuri mikro muri kumwe na jewe alain ive irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco rwanyukira kwinjira ikiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye rwo mu gisagara cya bujumbura kuri mikoro y'ijwi ry'amerika rutubwira ingene twokwakira inkuru y'incavutu kugira amagara yacu ntamererwe nabi uruganira na mugenzanje hayisa liliane inamahoro kugira ngo ukingire ubuzima bwawe ureka kumviza ibihuha
urabanza ugatekana ukabaza neza abandi ko iyo nkuru ari yo ari kibi canke ciza akaba ari inkuru urumva ucucakira uko nyene bishitse urumva nta kintu bw'ihindu
ukiyumvise nawe ntiwoshoka uyitwariza hejuru ubanza ukitonda kugira ngo umenye iyo iyo nkuru yavuye sino yishiramo cyane uca umengo yuko atari we wabikubwiye ukamera ngo yirengagize
kenshi na kenshi ukabicisha nko mu ntumbero y'ijambo ry'imana niho kenshi abantu usanga bakira inkuru naho yo bari mbi baremye numvise inkuru y'igihuha kweri murangira ubwoba kabisa yego nyine uko yanavyo mahise yiwanze ivyo bintu bitanguye bihagaze kweri nkumva bavuze nk'ijambo numva rintirinye bakarintera nk'ubwoba ndahava nkirenganira abantu nyuma nkibandaniriza ivy'iwanje
ndabigenda cyo kumenya nk'uko naba nakiriye inkuru yo camera nk'umuntu yegereye umuhana kugira ngo kiramutse kibaye simpave ngwa mu mporera urihangana ukagumya umutima
mu gihe umuntu yacitse ivutu kubera amakuru yumvise canke yabonye akwiye kubiyagira umugenzi wiwe ivyo bimufasha kutaguma vyiyumvirako cane vyongeye bikamurinda gushikirwa n'ingorane zo mu mutwe ikindi dukwiye kwitwararika ni kwanka ko ubuzima bwacu burongorwa n'amajambo y'incavutu ico dufasha ni kwama twiyumvira ingene twigeze kurengera ibihe bene ivyo nk'uko ishirahamwe ritabara imbabare american red cross ribihanura ukugwiza ibikorwa bituma umuntu ataguma yitwararitse amajambo yonona ubuzima bwiwe nk'uko abitaho ivy'inyifato n'imibereho babihanura kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingaruka z'inkuru y'incavutu ku magara y'abantu tega amatwi inkuru mugenzanje hayisa liliane inamahoro yadutohoreje mu gisagara ca bujumbura
ihahamuka ni imwe mu ngaruka mbi zibonekeza mu magara y'abantu bivanye n'amakuru y'incamutima agenda aratangwa mu buryo butandukanye juvenal nahimana twasanze ku bitaro by'abagendana indwara zo mu mutwe yemeza ko yahamuwe n'amajambo y'umugambwe yari asanzwe yiyumvamwo ku kabanka ko umuyobozi w'ivyo bitaro furera ipolite manirakiza amenyesha ko abatari bake baza bafise ibimenyetso by'ica indwara yabo yavuyeko atanga akarorero k'abaza bafise ibisate vy'ibiti bafoye nk'inkoho ukuguma umuntu yumva inkuru z'incavutu birashobora kumutuma afatwa n'indwara zo mu mutwe umviriza furera ipolite manirakiza n'ibintu biri mu mitima babayemwo mugo batabizi novuga ari inconscience akaca bivuga kuko yarwaye ibi bintu bizokwijana bizogira ingaruka mbi ku magara yo mu mutwe umutekano muke urangwa mu gisagara ca bujumbura utuma abantu bahanahana amakuru y'ubwicanyi bushobora kwiyadukiza ivyo bituma abantu bamana imitima ihagaze vyongeye baguma bikanga kugirirwa nabi nk'uko furera ipolite manirakiza yanonosoye ibijanye n'imibana bimenyesha abanyagihugu batandukanye bo mu gisagara ca bujumbura twaganiriye bavuga ko amakuru bahanahana ku buhinga bw'ingurukana bumenyi atuma amagara yabo ahungabana aho twovuga nko gutekerwa n'ubwoba bakajugumira umubiri wose mu kurindira ko ayo makuru aja mu ngiro ikindi amakuru ahanahanwa ku matelefone ngendanwa avuga ko kartie kanaka ishobora gutegwa atuma abantu barara ntibuca josiwe mugisha ni umwe mu rwaruka twayaze jewe igihuha ca mbere cankoze ko ni igihe bavuga ko bagira baturire mutakura nanje ndategekwa n'ubwoba n'abandi bose twari turi kumwe kubera haba hari inshuti nyinshi nkavuga ni mbega abasha bose bagira bagera icarimwe ico twakoze rero ca mbere nuko twashe tuja hamwe turasenga dusengera mutakura bwa twasenganye n'ubwoba bwinshi cane n'iryo joro ndibuka ko sinatoyitiro nk'andi majuru ukutamenya ko inkuru ivuga ukuri bituma abantu bayakira mu buryo butandukanye inkuru ivuga ku kintu kimwe bamwe bashobora kuyifata nk'ukuri abandi nk'ikinyoma nk'uko umwigisha muri kaminuza mu gisa gisata co guhanahana amakuru jean regis nduwimana abimenyesha iterambere ry'ubuhinga bwa none bwo guhanahana amakuru rituma abantu bashira ko amakuru n'ico ivyiyumviro vyabo bigamije aha ni mu gihe umuntu ashobora kwandika ku mbuga nka facebook whatsapp ko umuntu yapfuye kandi akiri muzima nk'uko evariste ninteretse umwe mu bakunda gusoma amakuru aca kuri izo mbuga yabitwiganiye ibura ry'ivyemezo ko inkuru ari y'ukuri rituma abantu baguma bazazaniwe twumvirize masumbuko umunyagihugu wo muri komine buterere umaze kumva igihuha cagiye uwo mutima wawe ukaciyemeza ko ari cyo uca ugwara moya kwa moya umubiri wose ucumva kumeze nka pararize ugufata ibiyayuramutwe ni uburyo abantu bamwe bamwe bafata mu kwirinda gusinzikazwa n'ubwoba buvuye ku makuru y'incavutu mu gihe abantu biraririye bateramira ku nzoga zambiye canke urumogi ku bakiri bato nk'uko furera ipolite manirakiza umuhinga mu vy'imibano abandanya abimenyesha ariko rero abantu bakwiye kumenya gutandukanya uwutanga inkuru nyakuri n'uwutanga idatohojwe ku bwa jean regis nduwimana umwigisha muri kaminuza mu gisata co guhanahana amakuru avuga ko hari imbuga zisanzwe zitanga amakuru yo kwizigira vyongeye abantu ntibakwiye guhuta bemera canke bahakana inkuru baronse ivyo bifasha guha umwanya amatohoza nk'uko jean regis nduwimana abivuga uwo munyagihugu uwo ari we wese amenye yuko iyo ikintu gishitse muri telefoni iwe ntaca agifata aho nyene ngo nico rindira minota za kuza hariho abandi bantu baza kuguha inkuru yo hariho n'ibinyamakuru uno munsi n'amenyesha amakuru bariko baragerageza bakaja muri ubwo buhinga ngurukana bumenyi kugira ngo bashobore kubanda batanga inkuru zo zatohojwe atari ivyo bintu bijanye n'ibihuha biriko biraca mu buhinga ngurukana bumenyi tumenyeshe ko muri kino gihe igitigiri c'abagwaye ingwara zo mu mutwe congerekanye gushika kwijana mirongo itandatu ku bitaro vy'abagwaye ingwara zo mu mutwe vyo mu kamenge Kamenge SNPK mu gihe vyagenewe kwakira abagwayi batarenga ijana na mirongo ine
ukubanza kuyaga n'umuntu ni nkenerwa imbere yo kumuha inkuru ishobora guhungabanya ubuzima bwiwe ibiyago vyofatira hanini ku bijanye n'inkuru igomba gutangwa ivyo bifasha kugabanura urugero rw'ingaruka mbi zishobora gushika nk'uko abahinga mu vy'inyifato n'imibereho babihanura uwutanga inkuru akwiye gusuzuma na ntaryo amajambo akoresha abahinga mu vyo gutanga amakuru bahanura ko twokwama twagavye kuko amajambo dukoresha dukoresha mu gutanga amakuru yica canke agakiza kugira ngo kugira ngo dutahure neza ibijanye n'ingaruka z'inkuru y'incavutu ku magara yacu tega amatwi ikiyago twagiriraniye n'umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho Pierre Claver Njejimana aganira na Haisa Liliane Inamahoro Njejimana Pierre Claver ndabaramukije Amahoro neza mbega hoba hariho ingaruka zibonekeza ku magara y'abantu iyo habaye nko kumenyesha inkuru z'incavutu ndabya amagara yo mu mutwe n'amagara yose mu bisanzwe nk'izi ndwara z'umutima nk'izi ndwara z'amadiyabete hariho inkabuzo ziza mu maraso zimaze kuza mu maraso umuntu agaca ahinduka umuvuduko w'amaraso ugacuba mwinshi ugahura nk'umutima urahitaye nk'umuntu mbega mwoduha nk'uburorero bw'inkuru uvuga uti nk'iyi ni nko kuvyitondera imbere y'uko umuntu abimenyesha nk'umuntu murabona nk'akarorero nk'ibi bihe turimwo uza wumva ngo hariya naka bamwishe umuntu agaca atangura kwiyumvira ati ejo nanjye nzohava nshikirwa hama noneho ukuntu twakira iyo nkuru n'ingene yatanzwe kuko uko igihuha kije ari kinini gifise ingaruka mbi nini ku buzima bw'abantu hoba hariho nk'ubutumwa mwoba mufise mwoshikiriza ingene bo kwifata muri kino gihe kugira ntibagire ingaruka mbi ku magara yabo nk'umuhinga nirirwa muri izi ndwara novuga nti abakuru barongoye igihugu bohaguruka bagatanga amajambo avura amajambo yo gusubiza imitima mu nda kugira ngo baze barabeshyuza cyane cyane nk'ibihuha biza biraca muri izi za whatsapp ku munsi ku munsi amaradiyo niyo yofasha gusumba kuko iyo abantu bumvise ijambo rivuye ku mukuru mu bisanzwe riba rifise uburemere bunini cyane buvura bwotuma abantu bagira umutima uteka utekanye uri hamwe bakareka kujana nyabahururu Jijimana Pierre Claver ndabashimiye murakoze cyane ndabashimiye
arakoze haisa liliane kuri ico kiyago agiriraniye n'uyo muhinga pierre clave njejimana tumira amate gato mu kumviriza kano karirimbo kavuga gati inshuti n'amagara ndetse abariko baratwumviriza ko ikiganiro arikira cijwi rya amerika uno munsi tukaba turiko turayaga ibijanye n'ingaruka z'inkuru y'incavutu gwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
Eh, ikibazo nagomba kubaza nk'ubu muri bino bihe turimwo hari igihe umuntu yumva nk'ikintu gituritse ari nk'inkoho canke eh, grenade muri ico gihe umuntu yovyifatamwo gute kugira singwe igihumura canke ngo ntubwenke biratera ubwoba kuko ubwa mbere ntubuzi ibyo ari byo kandi ntubuzi n'aho giturikiye rero bishobotse umuntu araheza akaja iruhande agatenyenya akumva asubije umutima mu nda imbere yo gushishikara ahaja kuko hariho benshi bihahamura ugasanga inyifato yiwe mbere yashobora kumusinzikariza ubuzima muri uwo mwanya mbaza ndakwishura
birashobora gushika umuntu yumvise inkuru ikamuryohera mu nyuma ya nkuru itabayeyo birashobora kumuzanira ingaruka mbi biba vyagenze gute inkuru nziza iratuma umuntu aryoherwa akagira akamwemwe mbere ako kamwemwe akagahereza n'abandi rero bishitse mu mwanya ukurikira bakumva yuko ya nkuru ntiyabayeyo ahubwo ni inkuru itandukanye n'ivyo bari bizeye byari vyatumye bagira umunezero bishobora gutuma bumva ububabare budasanzwe mbere bigatuma no mu bwenge bwabo bashobora kugira ingaruka mbi mu magara bagahahamuka bakata ubwenge mbere bakigira iyindi nyifato itandukanye kuko bumvise iyo nkuru ibababaje ku mutima ibananiye kwakira mu mubiri wabo mbaza ndakwishura
nehaya numva nk'ubufise nk'ubwa nk'umutima kubihuha bivugwa byinshi byerekeye iby'impfu n'ibindi mu mabarabara cyane mu makaritiye nyene iyo abantu bariko baragira ukagira ubwoba nk'iyo uryamye umutima ukumva umusimbagurika kugira ngo bihere none umuntu yobifatamwo gute woheze ukazegerwa kure ugakora udukorwa twawe ukirinda abo baza barakuzanira inkuru z'incavuto iyo ni inyifato imwe wogira ubwa kabiri rero urashobora kuza kugira umwimenyerezo wo kuza urayungurura ibyo wumvise hama mbere ukabishira mu ruhande rwiza ntubishire mu ruhande rubi kuko ibyo bigutuma gusimbagurika umutima ni ukubona ko ubuzima bwawe bwawe businzikarizwe canke ubona yuko izo nkuru byava ziguhitanirira ubuzima canke ubuzima bw'abawe urabiyungurura ugaheza ukabifata mu ruhande rwiza ukabyakira n'umutima utekanye
gwaruka nimurambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga anita munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
je nashaka kubaza nk'iyo habaye inkuru y'incavutu ko umukenyezi yibungenze umwana wiwe ari mu nda ashobora kugira i- ikibazo agashobora kwibaruka umwana atageze canke naho umwana atameze neza mu mutwe burya umwana ari mu nda arumva cane gose kuntu umuvyeyi wiwe ameze iyo ari umuvyeyi aguma ashavuye ababaye ku mutima n'umwana nyene azovuka ameze uko nyene ko yibaruka kare umwana ataragera birashoboka kuko umuvyeyi we nyene ataba ameze neza birashobora no gushika n'umwana akavuka ataragera kuko nyina we nyene muri we nyene ntameze neza usanga amagara yiwe arasinzikaye adafungura neza aguma yijiriwe ugasanga ikibondo ciwe kiri mu mbanyi ntikiyo kirakura neza ivyo vyose bigatuma avyara umwana hataragira mbere akavyara n'umwana adafise ibiro bikwiriye mbaza ndakwishura
Je nashaka kubaza mu gihe turonse inkuru ntituba tuzi neza ko ari ukuri kuri mugabo ni inkuru irahari none tukajya dubifata mu gute tureke kuburira bagenzi bacu kandi bashobora kuba bagiramiwe batabizi canke tukajya tubigumizamo muri twebwe kandi mu isanzwe bavuga ngo urukurukuru niyo nkuru twovyifatamo gute mu gihe uronse inkuru itagira ivyemezo irinde kuyikwiragiza utararonka ukuri ivyemezo bituma ushobora gutanga iyo nkuru kuko ngaho ni ukubakuramo umutima ni ukubahahamura mbere ni ukubatuma biyumvira ivyiyumviro bitari vyo kandi ata vyemezo ufise mbaza ndakwishura
twihweje ibihe tugezemwo kenshi turumva amajambo menshi muri ico gihe twomenya gute yuko inkuru twumvise ari igihuha canke ko ari inkuru y'ukuri koko ushoboye kuronka amakuru atomoye aciye mu iradiyo canke mu binyamakuru bitandukanye ni vyiza bigafasha ugaheza ukoresheje ubwenge bwawe aho ugeza kuraba inyifato ijanye wokurikiza bijanye n'iyo nkuru
ikiganiro nikira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutuye tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
ikibazo canje nagomba kubaza ni iki mbega iyo umuntu yumvise igihuha ikintu ca mbere co gukora mbega ni ukucirengagiza canke ni ukugifata nk'inkuru nyayo hama hakaba icobaye ubivuze neza ati igihuha igihuha ni ukuvuga inkuru wumvise utabuzi aho ivuye utabuzi yuko vy'ukuri ari y'ukuri kandi na cane cane ata n'ivyemezo ufise rero ngaho inyifato ibereye ni uko uwo banza ukayirengagiza ukayakira nk'igihuha nk'uko bivuze akaba ari inkuru y'ukuri aho ivuye umuntu arahamenya ivyemezo bikaba biri kumwe hamgaheza ukayitanga ufise ivyo vyose ni ukuvuga ufise aho wayikuye na cane cane n'ivyemezo bijanye n'ico gihuha niba iri gihuha rero aba ari inkuru y'ukuri mbaza ndakwishura
nk'ubu ubonye kuko hariyo abantu batakira neza amakuru nk'ayo onye ubonye nk'umuntu atabyakiriye neza uwo mufashe iki wewe ubyifatamwo gute ubwa mbere ni ukumuba hafi ukamutekanya hama mbere ukagerageza guhindukiza iyo nkuru y'incavutu yaronse mwineza kuko nk'abantu bashikiwe n'ingorane zitandukanye hama ukamuha inkuru iremereye bimunanira kwakira ntankenka yuko bisinzikaza amagara yiwe ntankenka yuko ashobora no guhahamuka bivuye kuri iyo nkuru y'incavutu uronse rero ukaba ubibonye mwegere umuyagishe umube hafi mbere umugume umwanya utari mukwe hafi yiwe kugira ubanze umuremeshe byinshi ubonye ko atekanye muyage muyage ibindi bitandukanye n'ibyo yumvise
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubu nyene tumira amate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati inshuti n'amagara duhe ijambo abanywanyi bacu umunywanyi yatwandikiye aturamutsa yongera abaza ati ni kubera iki mbiri cuya kinuka kandi ata amavuta ahindura umubiri nisiga barabivura bigakira nofata imiti yahe murakoze muganga anita munyana muduhere inyishu uyu munywanyi burya kubira icuya biri mu bintu bituma umubiri wacu uhema rero nivyo urashobora kutaba wisiga amavuta ahindura umubiri ariko kubera ukuntu umubiri wawe inkabuzo z'umubiri ufise zituma ari nyinshi ubira icuya cinshi hama kikamuta nabi kuko ubwa mbere utiyoga neza ubwa kabiri wambara impuzu kenshi na kenshi nk'iminsi ibiri itatu yikurikirana wabiza icuya hama ikindi gikomeye kugira isuku ni ukuvuga koga neza ukoga n'isabuni urashobora gukoresha indimu mu kwaha kuko uzi yuko ufise icuya kimota nabi hama bikagufasha bisaba rero isuku rikomeye koga kabiri canke gatatu ku munsi n'impuzu ukazihindura uko nyene nta miti ikenewe rero kugira ukiri ico cuya kinuka nabi ni isuku isuku ryiza isuku ribereye ku mubiri no ku mpuzu wambara
aha niho ikiganiro cacu kira kirangiriye nibutse abari ko baratwumviriza ko ikiganiro cari gishimikiye ku ngaruka mbi zishikira amagara yacu bivuye ku nkuru z'incavutu ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira shimire haisa liliane inamahoro yamfashije gutorokanya amajwi ntasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya